mwendanye kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri cya cumi n'umunani muri kumwe na joy diane n'ahazo indongo ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese inshuti bakunze rero barisuka ku bwinshi no mu iyo migwi yatumye duhunga barimwo baraza kudugura kubera hamwe baduha amafomo tukahava byogenda neza cyane tukabona ko twisanzuye turi kure tutari hafi yacu
uyu ni umwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu ikambi y'agategekanyo ya sangeri muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo asigura ko bahungiye imvura mu muvo kuko ngo bamwe mu rwaruka rwegamiye umugambwe uri ku butegetsi mu burundi boba bibonekeza mu icungararo y'iyo kambi kubatera ubwoba iyo nkuru turayigaruka ko handi hato mube hagufi y'amaradiyo yanyu ariko mbanze ndababwire muri make ko amashami y'abakenyezi n'abakenyezi muri rusange uno munsi bagize imyerekano ku murwa mukuru nairobi ni muri kenya biyamiriza ingingo y'uburiro n'amahoteli amwe amwe abuza abakenyezi konkereza abana ahabona abakenyezi basaba leta ya kenya gutegeka abafise bene ivyo bibanza guhagarika iyo ngendo canke naho kubaka ibibanza abakenyezi bonkerezamwo abana naho babahera imfungurwa ni nyuma yaho ku munsi wa gatanu w'indwi iheze hari umukenyezi yabujijwe konkereza umwana mu buriro ate ategekwa kuja kumwonkereza mu kazu ka surwumwe kuko ngo imvura yariko iragwa atashobora kuja hanze ibiro vy'umutambukanyi wa perezida wa amerika donald trump bitangaza ko amagara ya melania trump yifashe neza ni nyuma yaho melania trump yinjiye ibitaro ku munsi wa mbere ejo kugira ngo abagwe ifyigo umuvugizi w'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yamenyesheje ko ibikorwa vyo kumubaga vyagenze neza kandi atangorane zabaye melania trump w'imyaka mirongo ine n'umunani y'amavuko arwariye mu bitaro vya gisirikare vy'ahitwa walter red ni mu gisagara ca bethesda hamwe leta ya maryland mu icongararo ya washington DC. ibihugu vyinshi bicuditse hamwe n'ibidacana uwahakana leta z'ubumwe za amerika vyagiriza ico bibandanya bigira ico bishikirije ku ngingo ya leta z'ubumwe za amerika yo kunguruza ambasade yayo yerusalemu ku munsi wa mbere bikavuga ko bishobora kongereza intambara mu karere k'uburasirazuba bwo hagati umuvuguzi w'umushikiranganji wa mbere w'ubwongereza theresa may yavuze ko atemeranya na gato n'iyo ngingo yafashwe hataraba amasezerano y'amahoro muri ako karere hagati ya israel israel na palestina perezida w'ubufaransa nawe ku ruhande rwiwe emmanuel macron nawe yaneguye ubwicanyi mu ntara ya gaza aho abasirikare ba israel bishe abanyepalestina bagera kuri mirongo itanu na babiri mu gutana mitwe ku rubibe macron yavuze ko yagabishije akatari gake ku nkurikizi y'iyo ngingo ya trump yo kwemeza yerusalemu nk'umugwa mukuru wa israel abandi banegwa iyo ngingo ni nk'umushikiranganji wa mbere w'uburusiya sergio lavrov hamwe n'abategetsi b'ibihugu by'abarabu radiyo ijwi ry'amerika muratwumva ku mirongo migufi ya shortwaves ku bari ku gataka k'u burundi abari mu gihugu cy'u rwanda mutwumvira ku ijana kane n'ibice bitatu muri congo turasambira nayo kuri fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri ahandi mushobora kumva ijwi rya amerika mukunda ni kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com no kuri facebook voa radiyo yacu kino kiganiro kiri live muratwumva neza tankomanzi nimba mufise rero imirongo migufi aho muruhagarika ni muri komini ya buganda y'intara ya cibitoke mu burundi ikaze kandi
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzaniya mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu nongere ndabahe ikaze nshuti bakunze b'ijwi rya amerika abagera kuri mirongo irindwi na batandatu bagandaguwe mu ijoro ryo kuwa gatanu rishira wa gatandatu ku mutumba wa ruhagarika turi muri komini ya buganda intara ya cibitoke mu gihugu c'uburundi uno munsi niho baza gushingugana iteka mu kanya rero umenyesha amakuru wacu diane ndonse yari gukurikirana iyo mihango yo kubashingura yatubwiye ko bamwe mu baserukira ibihugu vyabo mu gihugu c'uburundi bamaze gushika hariko imiryango y'ababuze ntirahagera tukaza kubigaruka ko mu makuru yacu yo hanyuma ariko tukivuga ivy'iryo gandagurwa ry'abanyagihugu mirongo ibiri na batandatu intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru w'ishamwe mpuzamakungu onu mu gihugu c'uburundi michel kafando amenyesha ko yababajwe cane kandi yanegura ico gitero cakorewe abo banyagihugu bo ku mutumba wa ruhagarika mu itangazo yasohoye ku itariki y'ejo ku munsi wa gatanu iyo ntumwa idasanzwe ku izina rya onu yarahojeje imiryango yabuze kandi yifuriza gukira abakomeretse michel kafando yongeye avuga ko yababajwe n'ico gitero cabaye mu bihe uburundi buri mu bihe vya politike bigoye no kwitegurira ihinyanyurwa ry'ibwirizwa nshingiro ritegekanijwe ku igenekezo rya cumi n'indwi kuno kwezi kafando muri iryo tangazo yanasabye imirwi yose y'abarundi gutorera inyishu ku bibatandukanya mu nzira y'amahoro kandi bakirinda gusotorana canke ico cose cotuma haseseka amaraso twokwibutsa ko umushikiriza amanza kizigenza wa repubulika y'u Burundi ejo yashizeho umurwi wigenga uzokora amatohoza kuri ubwo bwicanyi bwo mu Cibitoke uwo murwi wahawe ikiringo c'ukwezi kumwe ukaba watanze imuco kuri ubwo bwicanyi tumira amategato amace dukwitira mu ntara ya Rumonge aho abanyagihugu riniga ko atamiserege bafise abanyagihugu mu gisagara ca rumonge ni mu ntara ya rumonge nyene mu gihugu c'uburundi bataka basaba ko ikibazo c'amabarabara adakikujwe n'imiserege cokemurwa bidatevye abavuganye n'ijwi rya amerika basigura ko imyuzurira y'amazi y'imvura yonona ibitari bike mu ntwaro bati ico kibazo mwarakidutuye ariko nimutenyenye turaciga uko twogikemura ibindi turabibaza umenyeshamakuru wacu mu rumonge alain yivirankunda Ico kibazo c'ibura ry'imiserege imanukaramwo amazi y'imvura kivugwa mu makartie nka yose agize igisagara ca Rumonge aho amazu yaho atari make yubatswe mu buryo bwa kijambere aho rero abanyagihugu bama batekewe n'ubwoba mu gihe ibicu vy'imvura vyiyerekanye mu kirere nk'ibimenyetso vy'uko yo bigirigwe kubera ibura ry'iyo miserege niyo ngabo Desire aba muri quartier Birimba aratubwira uko bigenda nk'iyi imvura iguye kubera urabona yuko nk'aho amazi hose urabona yuko yuzura nuko amazi akagira iyo iyo ahoka agatemba akagenda akamanuka ko urabona nko kuri aya mabarabara yose guhera kuri ay'inyuma nta muserege n'umwe uhari amazi apfa haciye urabona nicyo gutuma umuntu yubatse ni wese ikihenuka iyo abaye menshi nyene yama ari menshi nyene tukabura uko tubigira ntawe tubitura nta n'umwe ariko ndabibona turababara kuko ufise umuvyeyi abavye- abakuru n'abavyeyi turababara nyene iyo tubuze aho tubitura kubera yuko amazi adutera ari menshi ko nta n'ikinga risubira guhita na hamwe barabara umuntu yambaye nk'agahuzu ntaronka haca amazi agenda ashya ari menshi ngira ngo agera mu mavi iyo hari amabarabara hakwiye imiserege imanukana amazi abo banyagihugu baranidoga ko bitumvikana ukuntu babaha kuba muri ivyo bibanza kandi biboneka ko imiserege imanukanamwo amazi y'imvura itaba iracibwa gutyo bigatuma nk'iyiguye imanuka yonona amazu yabo twumvirize sigiye umunsi erike iyi mvura yarakoze ibintu n'ukuntu iyi karite duherereyemo kubera rero ayo- iyo mvura iguye amazi yose acatega rero mu mihana amazi yose agaca yuzura rero mu- ku mbuga amazi agaca arenga inzu ahantu jewe mperereye nanjye inzu y'iwanje yarashikiriwe habomotse ikibamazi cy'inyuma oya nk'ubu urumva ko jewe inzu yanjye ko yabomotse nk'ubu ndumva ko risi imeze neza ku bandi kuba yarabomotse urumva rero bisaba yuko nk'ubu nshobora kurondera ukuntu ndayisanura nanjye nta buryo mfise bwo kuyisanura twebwe urumva iyo aba batware batwitaho iyo mifurege urumva barageze kubibabwira umusitani herageze kubabwira ati bace imifurege ngaha y'abanyagihugu imanukana amazi gushika kw'ibarabara ntabyo bitaho bitaho ivy'amabarabara gusa kubw'abo banyagihugu nakamaramaza kubona bitakambira urutavanako ariko ukamengo nta n'umwe aneze icyumviro cabo nyamugombe tereze abona ko ico kibazo c'uko boronka imiserege aho batuye coba mu vyihutirwa kuko nk'imvura iguye ingorane zibagarukako Ego tavyifuza cane imfurege ngaha tavyifuza gusa ko amazu urabayabomaguritse yaramanutse kandi n'abagira bagize impangu bose zimwe zimwe ziko zirasidagurika kubera ku mpamvu y'imvura ni kuri nasaba ko batugirira imifurege ngaha arana nko ngaha bari nk'umufurege ugenda uko n'ibiziba byateze ngaho umwana gatoya agi- agize atirimutse gato usanga aguye mu kinogo ibiryo ibibazo by'iyo mvura kandi n'ibibazo by'imifurege birakenewe kuko ngaha iyi mifurege iteza kubamo naho biruko abajejwe intwaro muri komine rumonge kuri ico kibazo bamenyesha ko baticaye ko ibitari bike biriko birakogwa kugira ngo abanyagihugu begerezwe iyo miserege erasme hakizimana ni umuhanuzi wa musitanteri ajejwe ibibazo vy'intwaro hamwe n'imico kama twarahimirije abana- abenegihugu turasaba ko botera ibiti kandi tukabasaba yuko ivyo biti babikurikirana gushika bikure mbere haraba- harashizweho n'itegeko uwo kizokumana ko bashobora kumuhana iyo imvura iguye amazi ntashobora guca yihuta gose aca aba azibirwa n'ayo mababi n'utwo tu- twatsi turi hasi munsi y'ivyo biti ugasanga iyo nkukuru iragabanutse Eh, n'ubu turabandanya tubisaba ko umugambi wo guca imiserege urahari ntizobe be intanduro kuko haca- habe ikintu c'iki- c'iki- c'igikora kininiya gitume gitera ingorane iyo miserege ni ugusaba tugafashanya turakenewe nk'imfashanyo dufasha kugira ngo tubikore neza ibintu bibafasha kugira ngo bakore imiserege neza ku buryo bashobora kuyikingira ntihagire impanuka zoshobora kuhaba uretse iyo miserege ibuze mu gisagara ca rumonge abanyagihugu baho barafise impungenge kandi z'uko atagikozwe kugira ngo ibarabara rn 3 risanugwe atagisivya imvura iriko iragwa muri kino gihe izotuma imigenderanire hagati yabo n'abanyagihugu bo mu gisagara ca bujumbura itoroha kugabo banyagihugu ukubacira imiserege kojana no kurisanura namwe ari iyo ntara ikiri shasha igikenewe ko abantu bayihurumbira mu ntara ya rumonge mu bumanuko bw'uburundi alain ive irankunda ijwi ry'amerika Hala, duce tuva ngaho mu rumonge dukuriptire muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho nari nanabice ku masonga nkitangura ko impunzi z'abarundi zahungiye mu ikambi y'agategekanyo ya Sange ni muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, basaba kwimurirwa mu kure y'urubibe ruhuza Urundi na Kongo bivanye n'ubwoba bategwa na rumwe mu rwaruka rwegamiye umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi CNDD-FDD bita imbonerakure inkuru irambuye na mugenzi wacu muri Kongo Vedaste Ngabo impunzi z'abarundi ziba mu nkambi y'agateganyo ya sange zivuga yuko ziteye impungenge no kumara igihe kirekire muri iyi nkambi iri hafi y'igihugu c'u Burundi na Kongo ibi izi mpunzi zibivuga zishingiye kuba hari igihe ziza zijya hanze y'iyi nkambi nko mu isoko ndetse no gutera ibiraka zikagenda zihura na rumwe mu rubyiruko rw'imbonerakure ruba rwaremye isoko yo muri sange twebwe ikintu tubona bodukorera urabona turi ngaha turi ku rubibe rw'igihugu cyacu kandi bamwe ba- bamwe batwirukako turashobora no kubabona naho mu isange turi- turiko turagenda genda genda mu isange wababona ugaca umutima usubira guhagarara ikintu mbona bakwiye kudukorera niba- nibaduhe amafomu badukure ngaha batwunguruze kuko nta mpunzi iguma ku rubibe rw'iwabo Nico- nico jewe nosaba kugira ngo umuti wa byose uboneke none se hari abantu mugenda muhura n'abangaha Eh, turababona bamwe badutoteza nyene hari igihe ugira gutya ukamubona yaje nko gutembera aho mw'isange nawe ugaca umera nk'uwinyegeza kugira ngo ntakubone ngo akudome kw'intuzeye ugaca winyegeza Eh, aha rero ni hambavu y'u Burundi nicyo gituma twa- bari bakwiye kuhadukura bakatwunguruza perezida w'iyi nkambi yo muri sange kwizeyimana calixte nawe yemeza yuko bagenda bahura n'uru rubyiruko rw'imbonerakure iyo bari hanze y'iyi nkambi urashobora ku- ku- uri mu isango ukazubona umuntu yaje gud- kudugura kuko ni isoko ifitaniye imigenderanire na gasenyi mu burundi na sange muri kongo rero barisuka ku bwinshi no mu iyo migwi yatumye duhunga barimwo baraza kudugura kubera hamwe boduha amafomo tukahava byogenda neza cyane tukabona ko twisanzuye turi kure tutari hafi yacu Eh.
hari abo se mugenda mubona barababona rimwe rimwe bazinanye akavuga uri ngaha bambwiye ngo uri mu, mu migwi y'abagwanyi acavuga ati kandi guca amahera arabahenda kugira arengane avuze ko ari no mu mpunzi boca bamugirira nabi barahura barahura mu nzira bariko baratembera hari igihe tuba dufise nk'umugwayi agwariye muri hopitale generale amushiriye nk'utwo kurya azabona basekanye n'uwo yahunze izi mpunzi kandi zitangaza yuko kuba ziri muri aka karere gaturanye n'igihugu cy'u Burundi hari igihe inzego zishinzwe umutekano zikorera muri repubulika ya demokarasi ya kongo zizihohotera zizita kuba zimwe mu nyeshyamba z'abarundi zibarizwa mu misozi miremire y'akarere ka uvira dore ko muri ako karere habarizwa inyeshyamba za fpr forebu ndetse na redi tabara bakubwira yuko uri umurundi ngo wavuye i burundi uje kurwana Bo, twebwe ikintu tubona ngaha aya muri kongo turiko turatembera nk'uko mengo turabarefije twebwe uko dutembereye ugira gutya wageva ngaha aya na hajya ngo hagararaho baragufashe baragukubise bakugize iyo ndeno niba wari ufise nk'ibihumbi bibiri wari igihumbi wari ugiye gusuma nk'utuboga wohete kugahereza abana agatsima nkamwe wa karosi uca ugira gutya ngo hagarara hariho abo bita ngo ngamamenuze yanga amandoroyide mwamara gusakana nimba ari batanu batandatu uze gushimira imana batakuvunaguye umugongo nibagusiga ukomeye basukwa basigira ya mafaranga aho urasinze uragiye kubera iki cyane babagenzereza gutyo mbo igituma batugenzereza gutyo ni uko batubwira yuko turabaki turaba abarundi twaje tuva i burundi o ngo namwe murabanyeshyamba hariya baradutoteje nino badutoteze kuri iki kibazo cyo kuba rubibi rw'igihugu cy'u burundi ngandu frank umuyobozi uhagarariye komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri iyi nkambi ya sange avuga yuko biba biteganyijwe yuko impunzi zimara ibyumweru bibiri muri iyi nkambi ariko kuri ubu zikaba ziyimaramo amezi menshi zitegereje kubarurwa kugira ngo zihabwe ikarita iranga impunzi mbere y'uko zijanwa mu nkambi y'imurongwe tubamenyeshe yuko atari muri iyi nkambi yonyine ya sange impunzi z'abarundi zivuga yuko ziteye ubwoba no kuba hafi y'urubibi rw'igihugu cy'u burundi ahubwo n'impunzi ziba mu nkambi ya kavimvira no mu rusenda nazo zivuga yuko zifite ikibazo cyo kuba inkambi zibamo zihana urubibi n'igihugu cy'u Burundi zahunze ndadatse ngabo ku bw'ijwi rya Amerika muri sange yo mu ntara y'Ikivu y'Amajyepfo
ejo amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda inshuti bakunzi twongere tubahe ikaze twari twabicishije ku mbuga zacu zitandukanye ngurukabumenyi tubabwira yuko uno munsi mu kanya twari twahariye indongozi z'abanyedini twashimye kubaha ijambo kugira ngo mutubwire uko muri komyitegurira amatora kamarampaka azobigenekerezo rya cumi n'indwi kuno kwezi mu gihugu cy'u Burundi ni amatora agiye kuba mu gihe hariko havugwa ikibazo cyo gushamirana hagati y'abadasanga ivyumviro vya politike aho nk'akarorero ka hafi mu ntara ya kirundo ku munsi wa kane urwaruka ruri ku butegetsi w'umugambwe uri ku butegetsi mbonerakure hamwe nabo muri fnl habaye ugushamirana gato aho iwanyu ni uko biri umutekano wifashe gute muduhe nimero yanyu tubahamagare hama mudusangize ivyiyumviro vyanyu twebwe murashobora kutubipa kuri guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe hama tugaca tubahamagara canke naho muje kuri facebook yacu vowa radiyo yacu gutyo mutwandikire ko akanimero kanyu tubahamagare dusangire ijambo mushobora kandi no kuvuga ku vyerekeye ivyigandagurwa ry'abanyagihugu bagera mirongo ibiri na batandatu mu ntara ya cibitoke mu gihugu c'u Burundi hari mw'ijoro ry'uwa gatanu rishira uwa gatandatu uno munsi niho baza gushingurwa na iteka
nikubise imbere yawe data ku birenge vyawe niho ndambaraye niwihishe mbega nubona ko mbabaye
uwa mbere rero duhaye ijambo akaba ari serge serge ikaze ku ijwi rya amerika
mahoro Mm, uherereye he serge
herereye mu ntara ya kayanza mu ntara ya kayanza eh, mu burundi nuko ushaka kutubwira uko icuka cifashe ngaho ingene mwiteguriye ibwirizwa nshingiro kuritora canke kurihakana kurihinyanyugo Eh, evidiyesi bakingiro tugiteguriye neza kayanza nta mishyamirano eka mbere no mu gihugu nta mishyamirano ihari kiretse ubu bwicanyi bwabereye mu cibitoke ibwirizwa shingiro abanyagihugu tubaniye neza turiteguye ibyiyumviro twarabyumvise bamwe bamwe bose barafise ikiri ku mutima nk'uko nyine icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu yabitubwiye yuko umwe wese azogenda akumviriza ibyiyumviro hama nihagera igenekerezo rya cumi n'indwi umuntu wese agenda akarikuri- atora akari ku mutima Mm, naho uvuze ngo ni hose atamishamirano iribonekeza ariko hariho aho twagiye turumva vyabaye nko mu ntara ya kirundo na cane cane mu bari mu mizero y'abarundi aho bemeza ko bakorewe iterabwoba urakoze cane gose sage ugire umunsi mwiza ngaho mu kayanza turase kandi na frederic frederic ikaze na wewe
ego mm. ni intore ga fred murakoze ni intore kwebuke mm. uherereye he ego
Fred- frederic Allo?
muratwumva Oui.
Eh, guherereye he Ndabumva. ngaha mu gisagara cya bujumbura duga kwijambo
ego zerekanye umutekano ngaha mu gisagara cya bujumbura amajambo make jene vuga ko umutekano wifashe neza Mhm.
naho usanga hariho ko harabuta utugorane usanga nyene umutekano uri kuhahungabana nk'aha bivanye n'inkuru ziri Mm.
nabyumva byamaho Mhm.
hambwa bityo novuga ku byerekanye na- n'aya matara twimirije azoba kuri uwa kane Mm.
uko abantu borema bakagenda bagatora ikiri ku mutima Mm.
yego Mhm. hama muriteguriye gutora ihinyanyurwa ry'ibwirizwa nshingiro
batiteguye cyane rwose Mhm. urakoze rwose frederic nawe we tukwifurize rero kuzogira amatora meza
yabasa murakoze Mhm. bamwe mu bamaze kugera muri komini ya buganda ku mutumba wa ruhagarika hava hashingurwanwa iteka abagera kuri mirongo ibiri na batandatu bagandaguwe ku munsi wa gatanu ryari mu ijoro rishuwa gatandatu n'abaserukira ibihugu byabo bitandukanye harimo nk'userukira igihugu cy'ubufaransa userukira ububirigi userukira leta z'ubumwe za amerika mu burundi hamwe n'intumwa idasanzwe ya papa mu gihugu c'uburundi bitekanije ko icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu c'uburundi ari waza guserukira leta ibiza kuhavugirwa ni makuru yacu y'igihe c'isaha cumi na zibiri
vuga ijambo rimwe gusa vuga vuga nikubise imbere yawe data
hejuru ya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda kiganiro ni iwanyu mu ntara mwari mumenyereye ko iminsi yose nk'ano masaha tuba turi ko turabaha ijambo kugira ngo mushobore kutubwira ba- aba- bariko bara- batwumviriza bagira ico bavuga bice ku buhinga bwacu butandukanye ariko twaba twabatumiriye indongozi z'abanyedini kugira ngo bashobore kutubwira ico bagona ku bibazo bitandukanye biba biri mu kibano no munsi twashimye kubaha akanya mwe mutubwire uko muriko muritegurira akamarampaka yimirije mu burundi ku igenekerezo rya cumi n'indwi ni mu ndwi iza ibiganiro vyacu byo gushika iryo genekerezo vyinshi bizofata iyo ntumbero kugira ngo twumve uko imyiteguro iriko iraba turafise kandi na dogon dogon nikaze kujuga amerika
murakoze cyane
ako kazina kawe ko numva ako kazina kawe ko numva ari special nkuko bakunze kubivuga
Eh, ni ababyeyi bakanyise Ni ababyeyi ba- na disi bamwe baba batizwa bakuze eh yego ariko ngira nta Charles kariko
oya ni dogori gusa ne
yego nuko rero uherereye he gadogol
yewe ndi mu ntara ya bubanza ahantu muri komine rugazi Mhm.
ahantu ku muzinda Mm.
yego naho ku muzinda havugwa make
kuri ku byerekeye umutekano n'amahoro Mhm.
ndetse ba- bari mu mugambwe ababe batari mu migambwe Mm.
bari mu migambwe itandukanye reka tuyaga rumwe tuvuga rumwe turusangirira hamwe Mm.
yego nuko amatora rero ya kamarampaka murayiteguriye ku munsi wa kane
ni ukuri nka- nk'uko abandi bose nk'uko abarundi benshi babyifuza turifu- turifuza yuko amatora tuzojamo kandi yizeye yuko tuzojamo mu mutekano kuko nta mutekano uriko urahungabana iwacu mbona ari amahoro Mm.
Yego, urakoze cyane rwose dogol ugire umunsi mwiza
murakoze cyane namwe Mhm.
Yego.
turafise kandi na nahimana nahimana
haro ikaze nawe kuje ujya amerika
ego murakoze cyane ego ni impore
ego ni sawa bukebuke nyene by'ubunyana inkoko niyo ngoma ku munsi wa kane
ego ku munsi wa kane abantu nyene bariko baravyitegura mona bose umenga bagabirijwe buca baza ku- kwemeza cye guhakana iryo bwizwa nshingiro ryahinyanyuka Mm, umutekano ni gute aho uri uherereye kwihehe kwanza
aha ni bugendana ni bugendana ugendana ni mu ntara ya gitega
ego Mm. iyo mishamirano Kuko yagira kwa- msabwe duga ku ijambo
ego nariko ndavuga mwino minsi kuva ku itariki zibiri baratanguye kwiyamamariza gutora yego canke oya yari bwiza hinyanyuye Mm.
ariko bamwe bamwe nti- bamwe bamwe ntibashoboye koroherezwa kuko wasanga nk'akarorero nk'abantu bemeye bariko barayiyamamariza gutora oya bara- bara- barabangamirwa mu mu myamazo yabo ugasanga ariko baratega ubwoba n'aho bita bajya rwaruka rusanga ruheranire ru- ruhurukiye umugambwe uri ku butegetsi ugasanga bariko baratera ubwoba uku na kuri ugasanga rero bari borohejwe cane Mm.
Eh, byaranashitse aho nyene aho nyene mu bugendani ugasanga nk'abadirekiteri b'amashuri abaki abigisha bose ugasanga bari mu ibyo nyene bariko baratumika abantu bababwira ati mugazotora oya hazoba muzaba mutoye intambara rero ngo ibyo ntimubigire ngo mubiteza gutora ego mwese ugasanga rero bituma abantu batamerewe neza ugasanga nyene mu mutima ba- babuze ico bafata n'ico bareka Mhm.
ego Nuko.
kuko nibyo wa- kuko wasanga abantu bose bariko abahurukiye muganga uri ku butegetsi baca ku nzu ku nzu batera ubwoba abantu ngo ni ugutora yego ukazotora oya, ngo uzogarukanye ngo intambara ngo indwi na kabiri n'ibindi bisumba ivyo ugasanga rero abantu ntibaremye ntibaremye na gatoyi cane ubu naho vyifashe gute
ubu nyene murabona nyene usanga nyene atari neza cane kuko usanga bamwe batega ubwoba batameze neza cane Mm.
eh.
urakoze cyane rwose eh, nahimana ugira umunsi mwiza ngaho ugendana mu ntara ya gitega
murakoze cane ngamande mudushikiriza eh, amakuru asoma yameze neza Mhm. muravyumva ku ruhande rumwe bati ni sawa vyifashe neza turiteguriye ku rundi ruhande naho bati twebwe ntitwumva ko dutekaniwe bivanye eh, n'ico twibita iterabwoba aho iwanyu bimeze gute mwiteguriye amatora ya kamarampaka gute ijwi rya amerika ryabahaye kano kanya kano karirimbo ni nipe nguvu ka kidumu kidumu akazina kiwe ni jean pierre nimbona umuririmbyi w'umurundi tuvuze ako kantu ngo nipe nguvu mu rurimi rw'ikirundi ni im- umpe inguvu ariko arasaba inguvu imana ezekiel nawe nyine ari kundi murongo wa telefone ezekiel ikaze ku ijwi rya amerika ego uherereye ga ezekiel
ubundi mwiranga mukayanza mu kayanza uca uvuga usongora kuko dusigaranye akanya gato cyane duga ku ijambo
ni ni ukuvuga twebwe nk'ahantu duherereye Ah,
mwiranga vyema nta nta ngorane nta bantu basamirana nta kuvuga ngo ujya ngo ari mu mugambwe uriya cyangwa umurima ni buriya Mhm.
usanga hari induru
mm.
ivyo urasanga nyine abyumva ahantu nk'ahandi mugabo twebwema mwirango reka noneho ni nko mu kayanza twese nka hose urakoze cyane ugira umunsi mwiza ahibyo ndabyishima vyema urakoze cyane rwose ezekiel ni nako uri wowe duciye dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara yacu uno munsi inshuti bakunzi mwumvise ko igice cya kabiri twari twabamenyereje ko mukurikiramo ikiyago c'abanyedini uno munsi twabahaye akanya kugira ngo mutubwire ingene muriko muritegurira amatora ya kamarampaka n'icuka kihari ku mitumba itandukanye bamwe bati ubwoba burahari turagutegwa ubwoba abandi nabo bati ibintu biriko biragenda neza ah, cane rwose ijwi rya amerika tuzobandanya tubaha akanya kugira ngo mubandanye muza muratubwira uko biriko biragenda mu makuru yacu yo hanyuma turaza kubabwira iby'ishingurwa ry'abagera kuri mirongo ibiri na batandatu bagandaguwe ku uyu mutumba wa ruhagarika ni muri komine ya buganda y'intara ya cibitoke mu gihugu c'u burundi muze kuba hagufi y'amaradiyo yanyu na lidiyani nahazwe mwakoze kubana natwe mu kiganiro iwanyu mu ntara cabashikiriye ku bwa innocent kimenyi afatikanije na ingenier linas muhinga bw'ivyuma mugire umunsi mwiza tubasigire kano karirimbo nipe nguvu ka kidumu mukumviriza amasogonda make
kwa uhai wako umepana lini kwa kubarikiwa